hello my people. how na dey my people, i greet una according to una time depending on where una for the watch yes my country people. yes na morning gist my people, oh, Ooni of Ife don and Olori Temitope They don go out, you know. my people, Ooni of Ife don finally take one of im queen wey dem dey call Olori Temitope on a very important trip okay my people i know say some of una they wonder why um i never post video for some time yes i don't look and see say this, our content wey would they create concerning the royal home It's high time we should come and tell una exactly the way things be The situation of things. when e be say they e happen for that palace yes my people, even though sef a like lie a like me person they lie they give una That one no mean say if we see truth we not go talk. Only of Ife, see the Ojaja the second, is trying to balance his home. He's trying to make sure there's peace in his palace. He's trying to be the polygamous king when he be. This woman wanna they see here, if you look very well, you go see say na Olori tokwe with Kabiyesi, the Ojaja second, Now then dey for plane. They enter business class. Yes, they are going for for outing. They are going for small vacation. So if of Ife not promise all this in wife then say im go try as much as possible to balance everything. Im go try to make sure say im no be partial king. Waiting in do for me, eh, for queen a in go do for queen b in go try him best oni if ife call meeting for among in wife them, then say nobody is going to live to the nobody is leaving the palace as a king of ileife even the oba of benin wey marry five wives all in wife then they the palace so If Queen Naomi want to join them, she is free to join them in the palace. No more one person, one queen go run leave another. Except you as a queen, maybe God bless you, you have your own money, you decide you want to go and build your own house and stay, fine. Just as Oloritomi Tomi Tope, they give them levels. If una see am now, una know say see finish no dey for Olori Tomi life they see am so when a woman is hardworking when a woman get her own money get her own um, money e go com command respect if una look very well one of the queen dem when e be say kabiyesi dey respect well well na this olori Temitope olori Temitope na one of the queen when e be say she know her onions very well even though sef say a lot of people, dey mock am say ah olori temitope leave eh, im husband and im children go marry kabiyesi just because of make e get yes she know wetin she want she want dat name she want to answer kabiyesi wife and dat is what she is now and she dey leverage on dat name very well and she dey use am take dey hammer if there's any one of the most intelligent queen and smart queen in that palace na this olori temitope because e dey use kabiyesi name dey bulldoze all the bulldozable nowhere wey be say olori temitope never use this im queenship enter e don go see innocent moto e don go see um, wetin dem dey call am innocent moto e don go see dangote refinery and all these people because of dis her ngo When she they do that her initiative she's really using it to to reach out to a lot of people. so olori temitope command a lot of respect in that palace and kabiyesi they give it to her so if you look very well you go see say kabiyesi and olori temitope they are going for vacation they are going for somewhere and This period na olorotemi turn another time e fit be queen naomi turn another time e fit be queen eh, this thing but queen naomi i no know wetin i go talk now because according to an elderly woman wen e be say she sabi very well she's an elderly woman she advise with blogger she say this thing we are over hyping queen naomi is not helping her So whether we like it or not we should not do things that will jeopardize queen naomi future dis overhyping when we dey hype queen naomi e no dey help her You know e they dey help her like play like play queen naomi go come back to the palace queen naomi don come back to the palace queen naomi never come back to the. Every day di same the same thing. e come be like say na mockery because this queen naomi matter wey we say we started some people don't hijack they don't turn into another thing. its becoming very very embarrassing honestly its becoming very very embarrassing queen naomi as queen naomi dey so kabiyesi no be say kabiyesi no lover. When queen naomi left the palace when kabiyesi was begging queen naomi Queen Naomi refused to come back to the palace. And as she refused, that time when we say she They refuse, na remote control that they use Oh, let me say na Queen Naomi clear eye. Not knowing that these queens and they re-strategize. Una dey see am na how una think say make una think am na. where una weigh dis thing, check and balance am. Just reason am very well. More na forget confess the eh, sentiment. How Kabiyesi wan take send these women out of that palace for crying out loud? How Kabiyesi wan take send these women comot for that palace? Come bring Ole Queen inside, inside that palace. Is it possible? So because of all the katakata things wey be say dey happen, people dey advise say make Queen Naomi kukuma remain where she dey after all this uh, eh, olori temitope no kukuma dey the palace so when she kukuma dey where she dey dey marry kabiyesi if she still dey interested in the marriage because this beg when e be say kabiyesi dey beg her every day and night every day and night she dey do shakara time go reach when e be say kabiyesi no go reach dinam again na the truth be that especially when these women dem these own wives dem wen dem start to dey have their own pikin somebody like temitope temitope never pass childbearing age in fact apart from oloronke when i don say e don reach fifty, and fifty years can still born if she want They all these women wey una know know say they have the money science and technology dey so make queen naomi make hail while the sun shine because all this hype wey we dey hype am is not helping her oh. i don't mean to sound disrespectful or i don't mean to sound say because those those of una wey be say una lie when no dey talk the exactly what thing they go on make I don't say there is god o oh. eh make una they tell people exactly what thing they happen KBC is not sending any women dem they don't do meetings. They say KBC is not sending any woman any of all these uh, In queen out of the palace everybody go stay even if kabiyesi decide to marry thirty the palace will contain all of them. dem no go build any special eh, eh, house for any queen make it e stay except that the queen maybe say e get a lot of money say e no one stay the palace they won't go build the whole place stay fine but KBC is not sending these women again they are not going out they will live inside that palace. That is what the, is the latest update by people.